tshepo dumelatlhe ke teng o kae maitso o siame ke re mo sasela gompieno e, eh, re siame bontle thata fela re siame bona re ya re lebile setlha se sa mariga se le gore ra iketla thata fela ra ja re nwa disopo boima jwa mmele bo a ko godimo mme selo sa go ikatisa sone se ya ko tlase kwa tshimologong fela a tota go bonolo gore motho a tswelele pele go ikatisa mo setlheng sa mariga a go bonolo gore motho a tswelele pele go ikatisa mo setlheng sa mariga a tsholebogeng e re ke dumedise bareetsi ba mosedin pele gore ba nne le letsatsi le le monate ene ke a tshepa gore se ke tlileng go ba botsa sona se tla ba tswela mosola mhm. jaaka o setse o botsisa gore a go bonolo gore motho a tswele pele go ikatisa mo setlheng sena sa mariga ga re ka lebelela ebile mariga a ngwago ebile a simolotse go santsene go le ka pele ene ga go bonolo le seng ka gonne ke a bona le gore gona nong ko mafelong a boikatiso um nomoro ya batho e setse e fokotsega go raya gore ba setse ba tshaba diphefo le ba ntse ke tlhole ke ba bona ba siana mo tseleng mona mm. nomorapeng e setse e, e, e fokotsegile a kere jaanong go setse go le maruru and-e mm. le letsatsi la teng go le nna le lekhutshwane mm. and anong ga o kaela tlhoko ge go nna mariga yana batho yaanong re thoma le go galela dijo thata kore le ge nne le gore ne o fokoditse o kgatile a ke dijo le tsona di a thusa gore di futhumatse mmele yaanong mm, mm. ke ra re galela tsona tse bo disetampa bo megodu bo magunya ebile se se ba thumile le bomme ba ba mo tseleng ka magunya a bona ya <laughs> so ga go bonolo e, e, e le tota gore o tswelele pele mm, mm-hmm. o oh, dijo tse di a thusa go futhumatsa mebele ya rona gantsi ene o lebelela ga o fetsa fo gore boroko ba teng gore o bokanang ka <laughs> tla bo go se operele ke go ikatisa um kgang ya gore yano lebo ke yo e ntse le motho le go taboganyana fa le e motho le go ya ko ko jimeng kwa ga a itlogela mm. fela mo setlheng se ebile a ijela fela ka batla mmele wa gago wa go tshwaetsega ka sele ntseng jang so se tshwanetse re le batho re ithute sona gantsi mo bophulong ke mhm. gore mo matsatsing a gona anong ga go sa tshwana le kgala ke re kgale batho ko magaeng kwane re bala merogo mo dijarateng re ja merogo kere mm. re nwa bo metsi jalo re sa phile thata ka bo di-cold drink le bo majalwa le eng le eng mm. so ge anong le ba setse a fokotsa go ya ikatisong yalo and then a ijela e fela tshwanetse mm. anong o lebelele gore e affecta boitekanelo ba gago a kere to an extent ya gore ga lekaela tlhoko batho ba bantsi mo matsatsing a gompieno re tshwenya ke malwetse a go tshwana le bo di-high blood bo ditshukiri di-cholesterole fela yalo le depression ankere ga batho ba e leng gore ge ba ikatisa ga e le gore motho o phelang o tshwenya ke le ke stressanyana jalo ga o ya ko ikatisong sa fokotsega ande o kgona le mm. le tlhaloganyo ya gago e kgona go dira sentle because anong ga o thoma fokotsa go ikatisa ke mo teng yanong dilonyana tse tse tlhetse tse ntse o nagana gore o di tshabetse gore di fokotsegile mo mmeleng di thoma go kokota gannyane gannyane mm, mm-hmm. because exercise tshwanetse re lebelele lati nna go a ka nna exercise ke setlhare sa mmele wa gago le mm. gore bone o kry-a ba bua ba re um batho ba bantsi o kry-a o na le sixty years mare batho se ba kopana le wena ba bone o ka rona le twenty years se ba go botsisa gore sephiri sa gago ke eng motho tla go bolelela gore ke a ikatisa ebile ke ja sentle mm, mm. so batho ba bantsi ga go le yana o feletsa e le gore le dio ka re ga o ya ko gymeng o berekela ba bantsi mabaka ka rona ga a tshwana o mm. berekela gore o fokotse mmele kgotsa o phele o le healthy gore o nne fit le go fokotsa stresse yalo so ka le gore ga o fokotsa dilo tse tlhetsentse o di berekela tsele o thoma go di losa a le gore maybe ne le go lisa weight e le gore o fokotsegile anong ga o thoma o ja go raya gore o irang mmele gago o ile go oketsega nkere mm. and ge re ka lebelela thata dintshontsho tse di etsagalang tsa mariga di feta tsa selemo because ke bo teng yanong mo batho ba thomang um go lwala mo teng ka mm. ranong ga o thoma o utlwa phefo o tlholo ya ko ikatisong le madi ga tlhola a flowa ka phise mme tshwentse a flowe ka yona batho ba feletsa yaanong ba tshwara le ke di-heart le di-stroke so motho so sa ntlha o tshwanetse o ipotse gore lebaka la gago gore o thome go ikatisa e ne e le eng and then o kgone go ithusa based on lebaka lotlhe bongwe iphile lona gore maare sentlentle goreng ke ikatisa um sentle sentle ra bo re tshabang ka mariga a re tshaba bobotsididi kgotsa re tshaba lefifi o fitlhele fale ka ura ya borata re go santsene go le lefifififi o tlwaetse go tsoga ka bo half past five yana wa go taboga kakao ya bo di-gyming kgotsa o tlwaetse go tswa ka bone bo half past five o ura borata re maitseboeng wa go jwa ka fale a re tshaba botsididi kgotsa lefifi le re tshabang tota sentle sentle ke nagana gore re ditšhaba di le pedi ka mm. gore a ke ranang ka go le selemo re nna le free movement wa go ikela ko go le ko gong ko o batlang ko o yang o sa tshabe sepe o sa tshabe le fisi mm. and then ga e le gore motho le gore o tshaba le fisi la gore o tsamaye o shiana ko tseleng go na le dikatiso tse e le gore o ka dira ka mo gae ka mo ntlong mm, and then ga e le gore motho nne le gore a ke re go na le ba bangwe ba e le gore ga ba kgone gore ba afforde go patela dintlo tsa boikatiso ya le gore ba ye ko di-gym that's why mm. ba feletsa ba itshianela mo di-strateng gore ba kgone go gore at ba phelentse ba ikatisa mmaare mm. yaanong go na le di-gym tse dingwe tse e leng gore di dumelela motho gore o ka tla wa patela um eh, si monthly fee ya kgwedinyana e one e rileng mm, so ka gore ga nko o patela gym mo matsatsing a mantsi o ka nna wa investa mo mo boitekanelong ba gago fo yona kgwedi eo wa decide gore e re kgwedi e ka gore ko strateng go nna nong go setse go le lefifi thata a ke yege ko joina team for kgwedi e fela gore ke seke ka lusa momentum o le wa ka wa go ikatisa ee. ba bangwe o ka nna feletsa o investa le mo personal training motho e le goreng a ka go thusa motho e le goreng wa itse gore o ena no makantjane o tlo mphusha because a kere le bona ga ba batle gore mmereko wa bona e se ka nna gore ga ba iri tsona mm, o tlo go phusa mm, gore mm. o feletse o achieve di tsa gago kwa bofelong go ya le gore mo matsatsing a mariga yana o nne le di-option tse dingwe tse le goreng o ka di berekisa gore se ka feletse le gore ga o sa ya ko go ikatiseng total total go bofelong mphetisefa um eh, nnete e kanang ka mo goreng ga o taboga wa gotela gotela mmele ke ka mokgwa batho ba tlhalosa re e mo go tabogang taboganyana fa le o gotele mo setlheng sa mariga nnete fo kae foo eh gona ke nnete a kere go na le batho ba bangwe ga o thoma o siana yalo kgotsa o dira eh, di-exercise tse re reng ke cardio exercise ke tsele tse e leng gore di thusa le gore pelo ya gago e tshwanetse e phele ntse e pompa ke re pelo ge e sa pompe e tlo ema go raya gore o tlo tlhokofalang kere mm, mm, so ga mm. o thoma o ya ko strateng yalo o siana le madi a thoma a flowa sentle ke gona no motho o thoma le go feta go lofeng then o thoma go futhumala because ga wa nna stele ga o ba re keng ga wa ikurupanya o ntse poleke e one mm. so madi a gago go ntse o sianana ga flow wa le one a thoma a futhumala le mmele wa gago wa thoma wa tsupufala mare go le yalo le diaparo tse o di aparang a kere o ka seka wa apara vest le shorte mare go le maruru o tsamaya o ya ko strateng eh, ke mo eh. teng mo e le gore yaanong motho o tlo feletsa e le gore yaanong re tsena ke malwetse gone foo le bo di-flu bo di ya malwetse a mafatlha jalo le jalo so mhm. motho o tshwanetse apare um bollo ga o tsamaya o ya ko strateng and se ka kry-a le gore immediately ga ga o fetsa gore before ya kwa strata ke re go na le phefo ko teng mm. gongwe ga o tswa ka mo ntlong o ka nna a berekisa kgati pele e leng yona sleeping group just fela gore futhumala nyana gannyane and then mm. o tsamaye o ile o siana and then ga o boa o seka kry le gore anong wa apola same time o e exposa to to phefo ka o santsene o fisa o nne o tsene ko ntlong gore o khule down pele kore o tsamaye ka a ke rano o ka setse from grade one wa ya ko grade four a <laughs> o tsamaya from grade two another grade so le mmele o batla yalo ga o batle gore o jagele ko stageng se se ko pele o jumpa se sengwe because yaanong o tlabe o feleletse le gore o ba bodi ya gago in shock mm. mo e le gore yaanong ke mo teng mo diphosonyana tse dintsi di iragalang gone foo okay a ke kopa go tlhaloganya mm. sengwe nako se reng o fitlhele motho a tswa go taboga eh o fetsa gore o emenyana pele ga o ka ga o ka pola diaparo se di mo gore mm. yaanong a re lebelele ntlha ya gore go na le ba bangwe fela motho a tswa go taboga kwa so sa ntlha se a se batlang tlhatswang ke bata kgotsa shawara a le gone go siame e tshwanetse ga a tsena ko ntlong lese ke re ga tsena ko lapeng a khule mm. down pele mm, a kere lese mm, ba re le ge re ikatisa yana o kry le gore after e le gore o fetsa go ikatisa go na le session yana e re e bitsang re re ke cool down session or ke stretching session mm-hmm. ke yona phate ya gore o khula mmele wa gago down mm-hmm. gore yaanong o seka kry-a e le gore le ka mmamoso o tshwenyele ke mesifa ke re mesifa nako ngwe la ke ya gagamala o nna le di-muscle joints fela fela yalo le mhm. gona o ya gore anong kry e le gore maybe o phela ntse ikatisa fela mare o sa stretch di-muscle tsa gago gore ka mmamoso di se seka tsoga di le botlhoko fa o tsena fela ko ntlong ga se gore ke go khula down gole ga gore na fatshe o mhm. iketle ke fela gore stretcha mmele gore o ska nna le mm, mm, mesifa e gagametseng le gore madi a gago le one a coole down a ke re mo futhumetse e gore everything se iketle sentle mo mmeleng ya gago ka nna re go ntse o buletse bata ya le gore o thelemetse gore o tlo tlhapa e bontse o itshimololanyana gone fa ga go fete le more than five million hmm, tshepa re lebogile thata fela ke selo fela gore ba itsetse ka tsepetso pedi re lebogile thata e ke lebogela le tšhono le mphileng ngwana auslebo le baretse ba motsweding ke a tshepa gore marisa ga gona sepe se se tla ba thibelang gore ba ye ko ikatisong because tshwanetse ba itse gore go ikatisa pila-pila ke gone go dirang gore re phile sentle mo bophelong le gore di-fifteen re kgetse mo mmeleng di bereke sentle re se ra lwala thata re lebogile thata maitsho ke tse le itsetse tsone ka tsepetsopedi ga ke tla bua fa ka e tlaleletsa ke tlabe ke e senya sa ke motsweding fm konka bokamoso re semeletse ke thulaganyo e o e rediseng o na le nalebo wa le abile